iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ndabasuhuje mwese ndewuje niya mukankusi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya afurika arakurikirwa n'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda nyuma yacyo ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru mu burundi umutekano muri iki gihe uhangayikishije abanyagihugu ndetse n'abanyamahanga bahaba n'abahagenda impande zitandukanye zirimo leta ya canada n'umuryango mpuzamahanga onu byaburiye bisaba kwigengesera nubwo inzego za leta y'u Burundi zahagaritse ibikorwa bimwe na bimwe harimo za sinema inkuru mugezweho na Thierry Vandayishimiye i Kigali izo mpande zose mu cegeranyo bashize hanze cerekana ko umutekano utifashe neza mu bice byose bigize igihugu c'u Burundi ariko na cane cane mu gisagara ca Bujumbura leta ya Canada yasabye abanyagihugu bayo bakorera mu Burundi ndetse n'abahagendera kwirinda ingendo zitari ngombwa haba mu gisagara no hanze yaco mu bice na cane cane bihurirwamwo n'abantu benshi birimwo ibibanza byo kwinezereza utubari uburiro ndetse n'ahantu hari abantu benshi ikindi basabwa ni kwirinda gutemberana impapuro z'inzira amafaranga bakayabika kure mu mahoteli canke amazu babamwo kuko n'ubusuma bwimonogoje ndetse n'ibindi bitandukanye n'ibyatangajwe na loni ishami riraba umutekano nabyo bisa n'ibyo ico yongera ko ihamagarira abanyamahanga baba mu burundi guhorana umuriro mu matelefone yabo no kugendana nimero bashobora guhamagara byihutirwa mu gihe bahuye n'ikibazo canke bakeneye ubutabazi bwihuse banasabwa guhora bateze amatwi amakuru mashasha ku maradiyo na cane cane y'imbere mu gihugu kugira ngo babashe kumenya aho igihugu kigeze umutekano muke urangwa mu Burundi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura watanguye kwibonekeza mu misi heze aho hagiye hategwa grenade mu bice bitandukanye bihurirwamwo n'abantu benshi abanyagihugu batandukanye bavuga ko ubwoba ari bwose mu makomine yose agize igisagara ca Bujumbura aho benshi muri abo banatinya kuvugana n'abamenyesha amakuru akarorero ni muri komine Muha iri mu gisagara ca Bujumbura Bujumbura aho uburongozi bw'iyo komine igizwe n'amakaritsiye arimwo Musaga Kinindo Kinanira Kibenga na Kanyosha bwasohoye ingingo yo guhagarika ibikorwa bimwe na bimwe by'ubudandaji n'aharabigwa amasinema bamenyesha ko byakozwe mu ntumbero yo kubumbatira umutekano w'abanyagihugu n'ibyabo izo ngingo nazo zibuza ibikorwa bimwe bimwe zirimwo kugara burundu ibibanza byose byahora byerekana amasinema birabujijwe gukina umukino wa biyare mu kabare imbere y'uko akabare gatangura gukora birabujijwe kandi ko butike idandaza inzoga ikongera ikicarika abariko baranywa abaguzi bategetswe kuja kuzinywera iwabo muhira abasanzwe badandaza inzoga y'impeke nabo nyene ntibemerewe kwicarika abantu uwiguze asabwa kuja kuyinywera iwe abandi bavugwa muri iryo tangazo n'abantu basanzwe bagura ivyuma bitandukanye nabo bategetswe kugira ibituro vyo kuguriramwo ivyo vyuma kizira kongera kuzunguruka muri karitsiye zigize komine ya muha ijwi rya amerika ryagerageje kurondera abegwa n'iryo tangazo bakorera muri ibyo bice kugira ngo batubwire uko babyakiriye bamwe muri abo batashimye ko amajwi yabo aja hanze bemeje ayo makuru ko hari abo mu ntwaro batanguye kugenzura hamwe hamwe bababwira ko bategerezwa kubahiriza ayo mategeko bagize bati turabona bashaka kutwomora sinzi aho bashaka kudushira kubaho bisigaye bigoye none batubuze no gukora ariko imana irahari uko niko batubwiye buzuye umubabaro mwinshi abandi nabo bakora mu mabotike bagize bati ibi byo bizokora kuri benshi narigetweho bari basanzwe banatwigenza ko mu kutwaka amakori menshi ubuho ntibyoroshe ejo aho bukera baratangura kutwugarira bamwe batangure no kutwaka amafaranga adafise insiguro muri kino gihe abo twashikiriye benshi bavuga ko batinya kuvuga kuko hari icuka kibi mu burundi aho n'uwuvugiye kuri mikoro z'abanyamakuru afatwa nk'umwansi w'igihugu uyu mudandaza yemeye kutuvugisha akorera muri karitsiye ya kibenga nabyo twe batubujije batawusohora intebe batawutanga inzoga ku ibutike twe nk'ubu nta muntu n'umwe ariko aranywera inzoga ku ibutike eee byagiye mu ngiro na ba bandi bose bavuga ngo zandagara bya byuma za nki ibya biki byose za avoka bijya a byose byahagaze nta muntu n'umwe yemerewe ikindi avuga ni uko abo bajejwe intwaro hari aho bitwara nabi mu ishyirwa mu ngiro ry'amabwirizwa aba yasohowe na leta kandi bajya b'iwacu ingene bavuga bavuga nabi cyane bavuga bazana amande ukuntu bakora bavuga bashyize ku igufuri kugira ngo bayikure ko muwaye na quelque chose abazoza bashyira ku igufuri aho kuza kubuza bazoza bahana niko bazobikora aba nabo basigura ko ibyo byahagaritswe ku bwabo atari byo biteje umutekano muke je nta ngorane n'imwe ndabibonamwo kuko nka jewe ndabifata ko abantu baba bariko birondera ubuzima si abantu ubuguti bayinjira mu mpangu ngo bokwiba abantu bivugira ku ibarabara uwo ashaka naho ishirahamwe orikome mu byo riharanira harimo iterambere ry'umwenegihugu kuri mikoro z'ijwi ry'amerika riranebagura iyo ngingo jean uwimana niwe avugira ishirahamwe orikome agafata ingingo zituma abanyagihugu abantu bisumamwo uhagaritswe ufashe ingingo nk'izo uba ufashe ingingo zihagarika ubuzima nk'ijambo urikome turashoboye gutaka dutakamba izo ngingo zifatira amaboko imugongo umunyagihugu na cyane cyane yari asanzwe ayugarijwe n'ubukene butagira izina turasabye ibyo bintu bihagarare vuba bwangu ishirahamwe orikome risigura kandi ko iyo ngingo nshasha y'uburongozi yerekana ko mu burundi atantwaro ya demokarasi ihari kuko izo ngingo zitagikwiye gufatwa hagihutihuti abarabwa nazo batabanje kugishwa inama ibibanza leta ya canada na loni cane cane ibuza kugenderamwo abakozi babo n'abagendera mu burundi birimwo intara ya cibitoke bubanza bujumbura rirare n'inzira zerekeza ku rusizi berekana ko ibyo bibanza birangwamwo ihangana hagati y'abajejwe umutekano n'inyeshamba zitera igihugu zituruka muri kongo thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali
raporo ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika iravuga ko mu rwanda hakigaragara ibibazo bikomeye by'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu iyi raporo igaruka ku bikorwa byabaye mu mwaka ushize wa bibiri makumyabiri na gatatu yerekana ko igihugu nta ntambwe ifatika cyateye ugereranije n'umwaka wari wabanje ikavuga ko hakigaragara iyicwa ry'abakekwaho ibyaha bataragezwa mu butabera ndetse n'izimizwa ry'abantu temisitokeri mutijima yasomye iyi raporo adutegurira inkuru ni raporo ngarukamwaka ikorwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika ikagaruka kuko ibihugu byitwaye mu iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yibanda ku ngingo zigera kuri zirindwi zirimo iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu uburenganzira n'ubwisanzure by'abaturage ubwisanzure bwo gukora politiki na ruswa mu nzego za leta hazamo kandi ingingo y'uko leta yitwara imbere y'igenzura n'amaperereza by'imiryango mpuzamahanga ku havuzweho nyangwa ry'uburenganzira bwa muntu hakaza irebana n'ivangura n'ihohoterwa mu bagize sosiyete ndetse n'uburenganzira bw'abakozi ku rwanda iyi raporo ivuga ko mu mwaka ushize hari amakuru menshi yerekanye ko inzego za guverinoma zakoze ubwicanyi buciye ukubiri n'amategeko harimo no kwica abakekwaho ibyaha bataburanishijwe raporo ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika ivuga ko mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu no ku mbuga nkoranyambaga hasohotse inkuru zivuga ko polisi yishe abantu bashatse kuyirwanya igiye kubafata cyangwa bashaka gutoroka akasho ikavuga kandi ko indorerezi zayihaye amakuru ziboneye abapolisi n'abasirikare bica abantu bakekwaho ubujura kuri ibi raporo itanga urugero rw'umuturage wo mu karere ka bugesera wakekwagaho kwiba insinga z'amashanyarazi akaza kuraswa na polisi bivugwa ko yashakaga gutoroka minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika ivuga ko nta raporo z'iperereza zashyizwe ahabona kuri iri yicwa n'ubundi bwicanyi busa naryo ku izimizwa ry'abantu raporo ivuga ko muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu nta makuru y'izimizwa rigizwemo uruhare n'abategetsi bo muri leta yabonetse nyamara ikavuga ko ubutegetsi ntacyo bwakoze ngo buperereze ku bibazo bikomeye by'izimira byabaye mbere yawo naho ku ifungwa ridakurikije amategeko ho raporo ivuga ko hari amakuru menshi y'ifungwa riciye ukubiri n'amategeko yagiye agaragara yewe iryo hakaba ubwo riherekejwe no gukubitwa n'abapolisi ko guverinoma yaba yaragiye yifashisha iri funga rinyuranyije n'amategeko nk'igikangisho cyo gucecekesha abayinenga n'abanyapolitiki batavuga rumwe nayo iyi raporo kandi iragaruka ku itotezwa nyambukiranyamipaka aho ivuga ko hari amakuru yizewe ko leta mu buryo butaziguye kandi inyuze ku bandi bantu yagaragaje ugutera ubwoba cyangwa kwihimura ku bantu bari hanze y'imipaka y'igihugu mu bikorwa abo bakorewe nk'uko iyi raporo ibigarukaho harimo kwicirwa iyo baba gushimutwa gucyurwa ku gahato cyangwa se urundi rugomo abakorerwa ibyo ikavuga ko biganjemo abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi baba mu bihugu by'amahanga raporo kandi yongeye kugaruka kuri porogaramu y'ikoranabuhanga ya pegasus bivugwa ko leta ikoresha mu gutata abatavuga rumwe nayo ahivuga ko abakora ubuvugizi bongeye kuyimenyesha ko leta ikomeje gukoresha porogaramu z'ikoranabuhanga mu gukurikirana abayinenga haba mu gihugu no hanze yacyo ndetse ko nk'uko bitangazwa n'umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta Pegasus Project nomero ya telefone ya Cassien Ntamuhanga utavuga rumwe n'ubutegetsi waburiwe irengero nayo yari ku rutonde rw'izakurikiranwaga n'u Rwanda rukoresheje iyi Pegasus nyamara u Rwanda rwo rwakunze guhakana ibirego by'uko rukoresha iyi porogaramu ku ngingo yerekeranye n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza naho iyi raporo ivuga ko hari aho abategetsi bakoresheje itegeko rijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside mu gucecekesha abantu igatanga urugero rw'umuturage wa kangondo inyarutarama mu mujyi wa kigali ubufunzwe wasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa imyaka cumi n'ine azira kugereranya kuvanwa na leta mu byabo nta ngurane na jenoside ku bwisanzure bw'itangazamakuru iyi raporo yagarutse ku rupfu rw'umunyamakuru ntwari john williams rwabaye mu kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri n'itatu ivuga ko nyuma yo kugwa mu mpanuka ya moto yabaye mu gicuku urukiko rwemeye ubwirege bw'uwamugonze iyi raporo ivuga ko hamwe no kwica umuntu utabigendereye mu rubanza ivuga ko rwabaye nta bagenzuzi bigenga bahari yewe rwaba rwaranaburanishijwe mu muhezo raporo ivuga ko nubwo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga ritabogamye ku byo yise ibidasobanutse ku rupfu rwa john williams ibyo bitigeze biba mu magambo ahinnye ni ibi bikubiye muri iyo raporo y'ibyabaye umwaka ushize urakoze temisitokire mutijima kudusomera iki cyegeranyo nshuti bakunze ibijwi ry'amerika mu biganiro byacu by'ejo tuzabagezaho ibya raporo nk'iyi ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ku burundi ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu gihugu ku mwaka ushize wa bibiri makumyabiri na gatatu aho yerekana ko uburenganzira bwa muntu bwasubiye inyuma mu burundi mu bisata hafi ya byose iyo raporo ikaba ivuga ko abantu barenga magana abiri mirongo inani bishwe mu mezi umunani y'umwaka ushize abandi banyurujwe hakiyongeraho abafungirwa ubusa abenshi bazira ibitekerezo byabo radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
bibe byiza kuri mwese mutajya muhema gukurikira gahunda zose za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ndizera mukomeje kugubwa neza aho muhereye mu bice bitandukanye by'isi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukagizwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mukimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro muri kumwe nanjye karema patrick mbakaze amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu yemerera buri muntu gutanga igitekerezo no kugaragaza uko yiyumva mu gihe runaka gusa nubwo bimeze gutya byagiye bigaragara ko hari abantu mu gihe bari gutanga ibitekerezo barengera bakavuga cyangwa bagatangaza mu ruhame ubuzima bwite bw'undi muntu batabiherewe uburenganzira ingingo ya cumi n'icyenda mu mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu yemerera buri muntu wese ko afite uburenganzira bwo kugaragaza uko yiyumva cyangwa se uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nubwo buri wese afite uburenganzira busesuye bwo gutanga ibitekerezo hari bamwe bagaragaza ko hari abarengera ndetse kandi bakaba bavuga ibintu bigira ingaruka ku miryango ya bamwe ndetse n'abo bakomokaho urugero aha twavuga ni ibyamamare muri rusange aho usanga hari ababinjirira mu buzima bwabo bakabushyira hanze bityo bikabagiraho ingaruka zitari nziza ese nubwo ari uburenganzira bwa muntu gutanga ibitekerezo cyangwa se kuvuga uko umuntu yumva birakwiye ko umuntu avuga mugenzi we mu ruhame uko yiboneye ese haba hari icyo amategeko avuga kuri iyi myitwarire munyemerere nakire mugenzi wanjye nkuruza pacifique atugezeho byinshi kuri iyi ngingo nimujye kure
turi mu muhanda werekeza i nyamirambo ku rya nyuma aho umuhanzi habyarimana jean batiste uzwi ku izina rya bati waririmbaga mu itsinda rya just family atuye akaba n'umukinnyi wa sinema avuga ko hari abantu bisanzura mu gutanga ibitekerezo ariko bakinjira mu buzima bwite bw'abantu dore ko nawe ngo byamubayeho nk'uko abisobanura muri aya magambo n'ejo bundi ejo bundi ejo bundi ntabwo sefata ku mavuta yamvuze avuga ku mugore wanjye sinzi babibonye avuga ngo narongoye umugore mubi ngo w'umukene ngo w'umudiaspora mubi cyane w'umukene tonye iyo ni harassment yo garasinga umugore w'u- wa wa mugenzi wawe arongoye umudiaspora ngo mubi ngo w'umukene iyo byonyine ubwayo ni harassment ku buryo n'umugore wanjye yarakaye ashaka gu- kurega yabujijwe n'ikiza kutamurega ninjye yamubujije ninjye yamubujije nabo ngati nifa ni- nzavugana nawe kuko numva stili nubwo anamurega aga- agakurikiranwa akanafungwa byari kugaragara ntabwo byari kumvikana ko ari umugore wa bahati umufungishije ahubwo byari kuvuga ko ari bahati wafungishije fata nicyo cyambaba- nicyo cyonyine cyambabaje nawe ubundi yavuga njye njyenyine nta kibazo kuki wanyinjiriye mu buzima kuriya famiye zanjye guhera umuha warning ku buryo iyo akoze irindi kosa especially kuri cya kindi amubujije aho ho bihita biba ikibazo gikomeye hahita hagaragara ko hari ikindi kintu kirimo ariko iyo umuntu waye warning akabyumva cya- waba ujya kumuregera iki nanjye nakoze ikiganiro muha warning mu kiganiro kandi yarakirebye so kuba atarongera kugira icyo kuvuga kuri njye rero ni uko yumvishe ko nawe yakoze amakosa umuhanzi bahati yumva bisanzura mu gutanga ibitekerezo hari aho bakwiye kugarukira bagiye batubeshyira aba- bagiye baduhimbira ibintu byinshi cyane ko iyo ugiye kwinjira mu miryango mu mafamiye y'abantu aho uba utangiye kurengera burya aho ni ikibazo kiba gisaba kugira ngo abantu batangiye barebe uwo muntu kwanza hari ikindi kibazo baba bafitanye nu- na runaka twebwe ubwacu twahangana wamvuga inkuru mbi ntange nkaza no kuri radiyo nka- no kubwira ni nayo mpamvu abasitari benshi cyane cyangwa ibyamamare byinshi cyane uba utazi abagore babo cyangwa se ugasanga ntabwo uzi mama we ntabwo uzi papa we si uko baba batabafite ariko bafite ubuzima bwabo bibereyemo kandi nabo ubwabo barimo ntabwo tuzwi nka mama ahantu akora ba- ni urugero bavuga ati umuhungu wawe tuba twamubonye bara- baranze ariko bazi ko- ariko ntabwo bashobora kuwambona so mu bibazo bye byose byavuka mu kazi ka mama njye ntabwo nazamo kuko ntabwo ngomba kuba involved mu bibazo byo mu gihe nakorana nawe niyo mpamvu natwe no mu kazi kacu ababyeyi bacu batagomba kuzamo kuko ntabwo bakorana natwe niyo mpamvu abagore bacu batagomba kuzamo bamwe mu banyamakuru bamaze imyaka itari mike mu mwuga w'itangazamakuru bavuga ko benshi mu batanga ibitekerezo bakarengera biganje mu bakoresha imbuga nkoranyambaga iri defonse sinabubariraga na ndewe mwiza animari abanyamakuru bamaze imyaka irenga cumi n'itanu mu itangazamakuru bavuga ko hari ingamba zikwiye gufatwa zigisha abantu kwisanzura batabangamiye uburenganzira bwa bagenzi babo ntekereza ko kimwe cyonyine numva abantu bareba uwo muntu urimo uvuga ni nyina w'umuntu cyangwa ni se w'umuntu nibura twubahe wubahe umuntu none usigara uvuga ngo uyu ari mama basesengura gutya uyu ari jyewe bashyize kuri ino karayi ishyushye byagenda gute tushyiremo akantu ko kubaha usesengure udasesereza ariko hanakwira uburyo navuga ngo bwo gukurikirana ku buryo tutajya gufata umuntu kuko yamaze kurengera kuko numufata yamaze kurengera uwo yamaze kwica mu mutima amaze kumwica mu mutima uwo yamaze kwanduza amubwira amushora mu ngeso mbi yamaze kuzimushoramo uwo amaze gutera guhunga no kwanga igihugu yenda yamaze ku- ku- kubikora ahubwo nibakumire niba ngombwa haba amahugurwa ahoraho yenda yitume ntibavuga ngo uzabanza kwiga ibi ariko ushobora kumubwira uti niba ushaka gukora ibi saba ubu burenganzira kuko ibitekerezo uri gushyiraho byagiye mu murongo w'itangazamakuru ko uri gukwirakwiza hari ibyo ushobora gushyiraho wivugira ibyawe ushobora gufata indirimbo ukayishyiraho ni urugero ariko hari n'ibyo ushyiraho bigasaba ko hari ubundi bumenyi wagombye kuba ufite nibyo uwaguhaye uburenganzira we yenda youtube cyangwa aho social media yanditse ibyo we ntabireba cyane ko ntibiri mu rurimi rwawe naho hari amategeko n'amabwiriza ariko se bene wanyu b'abanyarwanda bene wanyu muhuje ururimi muhuje umuco uri kubaha iki none aha rero ntibivuga ngo gira umutimanama ariko nutagira umutimanama leta nawe nikurebe uretse ibitekerezo bitangwa hari n'abaturage babyakira nk'ukuri bakabitangaho ibitekerezo bakurikije ibyavuzwe kuri uwo muntu twizeyimana robert boduwe umuhuzabikorwa w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro pax place avuga ko abaturage nabo bakwiye kujya basesengura bakamenya amakuru y'ukuri n'atari ukuri icyakorwa ni ukwigisha numva hari icyifuzo cyatanzwe na unesco ivuga icyo twita media and information literacy kwigisha itangazamakuru kwigisha itangazamakuru ni ukuvuga ngo si ugushyiraho fakite y'itangazamakuru muri kaminuza ahubwo ni uko guhera muri mu mashuri abanza mu mashuri yisumbuye muri universite umuntu yiga itangazamakuru akiga gu- gutangaza inkuru akiga gusoma inkuru no kuyumva kuko abantu benshi ntabwo bazi kumva amakuru burya umuntu yumva inkuru kuri radiyo ariko ntayumva uko inkuru ayumvisha umuntu akumva inkuru ivuzwe na pacifique akayitira pacifique kandi mu by'ukuri ari inkuru ya gitifu runaka bivuze rero ngo birasaba ko abo bantu bigishwa bakigishwa kumva amakuru bakigishwa gutangaza amakuru bakabimenyera abaturage bafata ayo makuru bayasoma bakwiriye kwitwara gute mu gifaransa hari terime tugira ngo prendre de choses avec des pincettes ni ukuvuga ngo kubifatira hagati na hagati ukavuga uti iyi nkuru mirongo itanu ku ijana ishobora kuba ariyo mirongo itanu ku ijana ishobora kuba atariyo bivuze ngo nibyo navuze twaba tuvuga kiriya twita media information literacy bihari abantu bige gusoma amakuru bige kumva amakuru babitozwe bibe umuco kuko eh, nituvuga eh, icyamamare mu muziki tuvuge ngo mfate Bruce Melody niwe tuzi mu Rwanda w'umuhanzi ba- umuntu akubwira ati Bruce Melody eh, imodoka ye yagonze kuko yari yasinze ibyo ngibyo bisaba ko um- umuturage wa Nyabitekero ubyumvishe agomba kuba afite uburyo bwo kuba yaverifiya mu by'ukuri rero birasaba ko abo bantu babitozwa bakabyigishwa nta kindi gisubizo tubona mu by'ukuri kuko uko nabivuze amategeko yagiyeho ah, iki, ugasanga nta cyahinduraho ariko abantu babyigishijwe byatuma umuntu amenya kumva no gusoma amakuru no kuyatangaza ni mu gihe rushingabigoye emmanuel umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa by'itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb avuga ko hari kuvugururwa politiki y'itangazamakuru izanafasha kugenzura ibitambutswa mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ubu nakubwiye ko hariho hara- haravugururwa politiki y'itangazamakuru izakurikirwa n'amategeko Eh, ni ukuvuga ngo i- iyi mihini mishya y'ikoranabuhanga cyane cyane yakorwaho iki ari naho biganisha cyane cyane mu kwigisha a- ari abatanga amakuru ari n'abayabona ariko nanone ku bafite amakuru hariho harashyirwamo imbaraga ku buryo kuko iyo tuvuga ubwisanzure harimo n'ubw'abatangazamakuru n'abanyamakuru ku buryo iyo umuntu yabuze amakuru rimwe na rimwe hari igihe atangaza ibitari byo kubera ko yabuze ama- amakuru ku itangazamakuru ry'umwuga byo umurongo urahari ni ukubaka urwego rw'itangazamakuru rwigenzura ni ukunoza ama- amategeko n'ubukangurambaga haricyo ubukangurambaga buzafasha mu bantu mu kwisanzura mu gutanga ibitekerezo batabangamiye ubuzima bwite bwa muntu cyane cyane ko ubu twatangije ihuriro ry'abantu bose bagira aho bahurira n'itangazamakuru ubwo ni ukuvuga ngo ni, ni inzego za leta ni inzego z'abanyamakuru ni abafatanyabikorwa rimwe za development partners abantu bose baza kudufasha kubaka ubushobozi gukora za raporo dufite inama ya mbere yo kuganiraho tuvuga ngo ni ibihe by'ingenzi tugomba guhurizaho imbaraga ngo tubikemure ni ibi birimo kuko cyane cyane ibi- ibi- ibibazo bizanwa n'ikoranabuhanga ni ibibazo biri ku isi ntabwo ari mu rwanda gusa tukavuga ngo ibi bintu twafasha abantu gute kugira ngo iri koranabuhanga ridufashe kubaka kurusha gusenya Eh, i- ubwo bukangurambaga turashaka kubufatanya ni kimwe mu bintu byihutirwa dushaka gukora mu itangazo mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho umukono mu ngingo yaryo ya cumi n'icyenda ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo nta nkomyi no gushaka kwakira no gutanga amakuru n'ibitekerezo binyuze mu bitangazamakuru ibyo ari byo byose hatitawe ku mipaka mu ngingo ya cumi na kabiri y'iri tangazo ikomeza ivuga ko ntawe ugomba kwivanga mu buzima bwite bw'umuntu umuryango mu biganiro hagati y'abantu kandi ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kurengerwa n'amategeko mu gihe yahuye n'icyo kibazo nkuru nziza pacifique ku bw'ikiganiro ejo
aha ngayo nguko rero dushimiye cyane umuhanzi habiyambere jean batiste uzwi ku izina rya bahati watubwiye ko hari abantu bisanzura mu gutanga ibitekerezo ariko bakinjira mu buzima bwite bw'abantu nk'uko nawe byamubayeho dushimiye nanone edefonse sinabubariraga na anne marie niyo mwiza abanyamakuru bavuga ko hari ingamba zikwiye gufatwa zo kwigisha abantu kwisanzura batabangamiye uburenganzira bwa bagenzi babo turashimira kandi bwana twizeyimana albert bodwin umuhuzabikorwa w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro pax press we watanze impuguro ku baturage nabo ko bakwiye kujya basesengura bakamenya amakuru y'ukuri ndetse n'atari ukuri ntitwabura kandi no gushimira bwana emmanuel rushingabigwi umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa by'itangazamakuru mu kigo gishinzwe imiyoborere rgb we yavuze ko hari kuvugururwa amateka agenga itangazamakuru azanafasha kugenzura ibitambutswa mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga bakunzi bacu rero mutubwire ese nihe umuntu akwiye kugarukira mu gihe atanga igitekerezo by'umwihariko avuga ku bandi muraza kutwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse n'urubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe turacyakira mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka makumyabiri k'ikinamico yitwa tambagira utekanye reka tukumve
duherukana amatata yiyemeje gutangira kwiga umwuga wo gukora inkweto akazawubyaza inyungu akerekana ko ashoboye n'ubwo afite ubumuga bwo kutabona ndetse na christina yemeye kumushakira amakuru arambuye dorukasi nawe yari yiyemeje gusubira iwabo ku bw'uko akazi yari yagiye gushaka imuhire kamusabaga kubanza gutanga umubiri we nk'ikiguzi ubu bimeze bite nimukurikire umukino
hari ukuntu uri gutaka iyo mvune ni ukuri nkagira ubwoba igeze hirya amaguru nicara ukumva irambise isema koko waranyereye ugwira ibaraza nk'uko papa yari yabimbwiye nkigira aha
ni ibaraza nakwiriye ahubwo se mwana wanjye ko wicariye ahangaha ubwo akazi ntigapfa abakoresha wawe bakazakurakarira abakoresha naho babuze ngo iki barakubeshyaga se nta kazi kari gahari
ma kuba akazi gahari karahari pe kandi kari ahantu heza ariko umusenzi w'umugabo agira atya agiye kunkoresha ikizamini kumbe yapanze ko ngomba kuryamana nawe mbere y'uko amakazi reba ba nyir'impuhwe we ye ngo mubanze mugire mute ngo mbere yo kuguha akazi ngo yegora gusa umbabare ntubibwire papa ko nawe mbikubwiye ko nkwisanzura si buri wese wapfa kuvuga ibi bintu baba nyir'impuhwe we ubwo si yareba amanota wagize ibindi akabireka erega nta n'isoni yishyura icyumba cya hoteli ntaranamugira ngo yumve niba amwemerera cyangwa amuhakanira baba we nagenze kera ku busa umwana wanjye bamwangisha nyagasani we aho ubera umupfu se mwana wanjye ubundi wamusangaga mu cyumba cya hoteli wumva ko bigenda bite koko ariko si ko utangiye kuntuka nakubwiye ko ari icyabaye ayiwe nta cyabaye yewe nako komeza umbwire ubwo nyine kuri iyo hoteli nahageze nsanga we yahageze kare yanyiteguye ahita ambwira ngo mukurikiye mu cyumba yari yishyuye mwana we nuko nawe urashorera uragenda nyine nabanje kugira ubwoba ariko ntihagarara mvuga nti wenda wabona ari icyumba cy'inama nkaba numvise nabi ndavuga nti ubwo n'abandi niho bategerereje ntitwinjiye mbonera gatangiye kwiyambura atangira kunkorakoraho mbwira ngo akazi ndagahabwa bitewe n'uko ndi bwitware muri icyo cyumba ma ndakubwiza ukuri yapfuye kunkoraho rimwe sinzi aho umucinya nawukuye ndamusunika abangarara hirya nkingura umuryango nsohoka nirwa bahungu mwe wakoze kibondo umunyago yari akubikiriye ubuse disi yagutera inda akazi yari kuba kikaguhaye iyo akwanduza ibirwara se bwo yari kukwihangana igihe bishe akazi yagiye kubyivuza arakabura uburyo arakabura uko yigira hetu erega ma uretse n'ibyo byo kunyanduza indwara no kuntera inda jesi nshobora gukora akazi nabanje kuryamana n'ugomba kukaba rwose mwana wanjye ubwo sinaba narigiye iki kw'ibyo nize n'amanota yanjye aribyo bigomba kumisha akazi yicarira aha mwana wanjye ariko rero ntakubeshye amafaranga wari kuzahembwa nawe natangiye kuyabarira noneho rero isowe nabyumva n'amadeni yatangiye gufata avuga ngo nuhenga uzamuha amafaranga yishyure sinzi uko bigenda
witsetsa mama mwari mwaratangiye kuyabarira se mwari muzi arangaye ubundi se mubarira amafaranga yanjye gute
bose mwarangije kubireba munsi ngende eee ntarangije nanashyizemo ibyo ugiye gukosora nire hanyuma ibyazanze nye se mperutse kukubwira gukurikirana ngo duhitemo iyo tuzakoreramo bimeze bite inzu rero nahamagaye ba nyirazo babiri muri bo bambwira ko zafashwe undi umwe ambwira ko agiye kwivugura agashyiramo ibikorwa by'umwana we urangije kwiga undi nawe wa nyuma rero we yankuriye inzira ku murima pe
uwo musenzi usate iki yarambwiye ngo nta munyamuhire yakodesha inzu ye ngo niyo mwamwishyura akayabo kangana gute
injiji ziragwira ko niho rero uwo musenzi ntazi ko nanjye kujya gukoreramo ari uko nishakiraga kwagura ibikorwa byanjye atari urundi rukundo nari mbafitiye aha none sinze gusubirayo kureba niba hari ahandi nabona cyangwa tubyorere dushakire mu kindi gihugu
abo banyagatako bubaretse ejo uzitegure tujyane mu gihugu cy'amajyepfo turebe ko ariho twabyimurira ureka abo basenzi
nabyo byari byo ariko ikibazo ni uko ubuhahirane bw'abanyagatako n'abanyamuhire buri ku rwego rushimishije kurusha ubwo mu majyepfo gusa nabyo niba ariko mubishaka nabyo twabigerageza ntacyo eee nta kibazo tuzaba tubireba eee ariko buretse kugendanire
oke
niko nire mwabwira ntacyo karame biriya ni ibiki ubu nkorera koko nire ibiki se bose eee kari agapagasi kazuba mpuzanako uyoboye amabwiriza ngenderaho none se ko cyagiye aza kudepoza nabonaga mwahuje ubu koko niba yarabihinduye ku munota wa nyuma mwabimora bose kuki utamubwiye uko gahunda zifashe se eee ngo nabyemera abone kuza kudepoza ntatabyemerera sinirirwe mfusha ubusa umwanya wanjye n'amafaranga ngo ndishyure hoteli eee guhera ubu ntuzongere kumpuza n'utuntu nka turiya
rero nakubeshya uriya mukobwa yari inshuti yanjye tukiga kaminuza kuza gukora hano nabyo nabimwifurizaga pe no kunyura mu nzira nk'izo nanyuzemo zo kugushimisha kugira ngo abone akazi nabyo nabimwifurizaga none kampakaniye ariko ni ukuri nabuze aho umera amubwiza ukuri izo nzira kandi ari inshuti yanjye pe ndavuga ni reka mbareke mwembi mwigeragereze nyine wampemukiye kabisa sorry boss ubwo rero umenye ko ari wowe ugiye kwishyura umwanya n'amafaranga namutakajeho
dushimire urubyiruko baduteguriye bakanatugezaho ikiganiro ejo nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro ejo mu kanya gato ni ikiganiro dusangira ijambo ntimujye kure ya radiyo yanyu amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yashyizwe hamwe na nadia taha ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro mwari